No be small thing my people. As Regina Daniel husband don gift her ha, brand new car, no be small thing, Lexus SUV. For this valentine ha. um na im um eh, Regina Daniel come go his social media page go post sey this ah, valentine um e sweet for where she dey well well. Plus the brand new car, the car not be here. We decorative, the decorator with different things. The car fine, make brain well well. See Valentine sweet for inside though. See wetin your husband gift her for this valentine Now so she come take celebrate dey happy dey snap picture for inside the car or oh, her na people come say ah dis your gift eh Not be small one but oh. not be here oh. Say ah, cute fine ah your husband try for this surprise when he say he boss give you for this valentine so now, so she was really happy and the car fine so the husband dey really try for me, dey really try for this surprise when he say ah he give um, regina daniel for this valentine at least not everybody was privileged but we still thank god we still see that day so na so e be o now say make i drop this one for here make na still leave una comment o as e be say valentine today na valentine but e dey e still dey hot so <laughs> na so e be my country people.